radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venusite nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karungi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda kuva kuri iki cyumweru ikigo cy'ubuhahirane mu karere ka afurika y'uburasirazuba east africa exchange cyatangiye kugura umuceri w'abahinzi bo mu bugarama ureka dufite ubwoba bw'imvura tuvuga ngo imvura iratunyagirira umuceri ariko turashima ubuvugizi mwatuvugiye imana iba umugisha none se ko umuntu yaza akanika agacuranura imifuka yari irimo tukayijugunya tugashyiramo indi turi kubona se ko ibyinshi byamenetse hano hanze nk'ubu nyine tupimuje tuzajya twabona umuceri wo kurya bamwe mu bahinzi bo mu kabamba mu bugarama turahamagara umunyamakuru wacu temesitokile mutijima uri kumwe nabo mu rwanda guverinoma nshya igizwe n'abaminisitiri makumyabiri n'umwe n'abanyamabanga ba leta icyenda irarahira kuri uyu wa mbere muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuri iki cyumweru kiliziya gatolika yashyize mu rwego rw'abahira abapadiri bane bamaze imyaka mirongo itandatu biciwe muri teritwari ya fizi mu ntara kivu y'epfo ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na toma kamirindi amakuru tuyahere hano muri leta zunze ubumwe za amerika inama kaminuza bita convention mu cyongereza y'ishyaka ry'abademokarate iratangira kuri uyu wa mbere mu mujyi wa chicago muri leta ya illinois kugira ngo yimike ku mugaragaro kandida waryo kamara harris ku mwanya w'umukuru w'igihugu intumwa ziyijyamo zarangije kumwemeza binyuze mu itora zakoreye ku ikoranabuhanga iri tora ryarangiye ku itariki ya gatandatu y'uku kwezi harris afite amajwi ibihumbi bine magana atanu na mirongo itandatu n'arindwi ku ntumwa zose hamwe ibihumbi bine na magana atandatu na mirongo cyenda na batanu ibindi muri iyi convention bizaba ari ibirori gusa ibikomerezwa by'ishyaka bifitemo umwanya w'ijambo perezida joe biden niwe ubabimburira mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere ibiro bye bitangaza ko riza kuba ari nk'ijambo ryo gusezera barack obama wabaye umukuru w'igihugu wa mirongo ine na kane manda ebyiri ni ukuvuga imyaka umunani kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ubwo biden yari amubereye visi perezida we n'umutegarugori we michelle obama bazavuga ijambo umwe ukwe undi ukwe mu ijoro ry'ejo ku wa kane kabiri abandi bateganijwe kuvuga ijambo disikuru muri iyi convention ni bill clinton wabaye perezida wa repubulika wa mirongo ine na kabiri kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatatu kugera mu bihumbi bibiri na rimwe n'umufasha we hillary clinton wabaye kandida w'abademokarate ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu guverineri wa leta ya minnesota tim walz kandida visi perezida wa kamara harris azabyemera imbere y'intumwa ku mugaragaro ku wa gatatu nijoro naho kamara harris azazibwira ku mugaragaro ku wa kane nijoro ku munsi wa nyuma ko yemeye koko guhagararira ishyaka mu matora azaba ku itariki ya gatanu y'ukwa cumi na kumwe gutaha iyi convention y'abademokarate ibaye nyuma y'iy'abarepublikani yabaye mu kwezi gushize yimika ku mugaragaro kandida perezida donald trump na kandida visi perezida we senateri wo ku rwego rw'igihugu wo muri leta ya ohio jd vance minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken ari mu rugendo rw'amahoro mu burasirazuba bwo hagati yarutangiye ejo ku cyumweru muri isirayeli aho yaganiriye na minisitiri w'intebe benjamin netanyahu n'abandi bategetsi batandukanye ba isirayeli uru ruzinduko ni urwa cumi mu mezi icumi ashize kuva ku itariki ya karindwi y'ukwa cumi ubwo intambara yatangiraga hagati ya hamas na isirayeli blinken aragenzwa no gutiza ingufu umushinga w'amasezerano yo guhagarika imirwano leta zunze ubumwe za amerika iwufatanyije n'abandi bahuza aribo misiri na katari basobanura ko ukemura impaka ku tuntu twa nyuma na nyuma twari tukiri inzitizi bakaba bizeye rero ko impande zombi zizawemera amasezerano ashobora gushyirwaho umukono i Kairo mu Misiri mu mpera z'iki cyumweru mu itangazo rimwe basinye bose hamwe ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ubwongereza ubufaransa ubudage n'ubutaliyani bavuga ko bashyigikiye iyi mishyikirano ijwi rya amerika muri kenya ishyirahamwe rikomeye ry'abakozi bo mu rwego rw'ubwikorezi mu ndege kenya aviation workers union kau mu magambo magufi ryasubitse imyigaragambyo yo guhagarika akazi iyi myigaragambyo yagombaga gutangira kuri uyu wa mbere kau ivuga ko yayigije inyuma ho ibyumweru bibiri mu itangazo yashyize ahagaragara umunyamabanga mukuru wa kau mose ndiema asobanura ko icyemezo cyatewe n'uko imishyikirano igikomeza hagati yabo ubuyobozi bw'ibibuga by'indege na minisiteri y'ubwikorezi yongeyeho ko nibananirwa kugira icyo bageraho imyigaragambyo izasubukura ku itariki ya kabiri y'ukwa cyenda gutaha kawu ivuga ko ifite abayoboke bagera ku bihumbi icumi muri afurika y'epfo leta yaraye yirukanye abanyalibiya mirongo cyenda na batanu ivuga ko bitozaga ibya gisirikare rwihishwa yabataye muri yombi ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwezi gushize kwa karindwi mu cyanya kinini cyane cy'umuturage wagikoreshaga nk'ikigo cya gisirikare cya magendu nk'uko leta ibyemeza guverinoma ya libiya niyo yakodesheje indege yaraye ibacyuye nk'uko itangazo rya minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ya afurika y'epfo ribivuga bayuririye ku kibuga cyitwa kruger pumalanga international airport mu burasirazuba bwa afurika y'epfo
urakoze toma kamirindi mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika mushobora kumva ibi biganiro muciye ku rubuga rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu vewo akadomo kama no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewo radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
kuva kuri iki cyumweru ikigo cy'ubuhahirane mu karere ka afurika y'uburasirazuba cyatangiye kugura umuceri w'abahinzi bo mu bugarama mu rwanda umuceri wabo wari umaze amezi agera kuri atatu uri ku mbuga utegereje kugurwa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temesitokiri mutijima ari mu kabamba mu murenge wa bugarama ikigaragara abaturage barishimye cyane kuko benshi muri bo bari bafite impungenge bibaza aho bagomba uko bagomba kubyifatamo ibihe by'ihinga bigeze batarimo kubasha guhinga ndetse n'icyizere cyo kujyana abana mu mashuri cyari cyaratakaye kuko mu kwezi gutaha abana baratangira amashuri bari bafite impungenge rero ariko kuri ubu ngubu akanyamuneza ni kose ikindi nakongeraho ni uko kubera uburyo ubucuruzi bw'uyu muceri buteye akenshi abo twaganiriye batubwiye ko mbere igihe baba bataragurirwa baba batemerewe no kubona umuceri utunganyije wo kurya urumva rero kuri bamwe bati twari dufite inzara ntitwari tubashije kuba twabona icyo kurya ariko ubu ngubu baje kutugurira noneho icyizere ni cyose mbese kuri bamwe bati imishinga turongera tuyisubukure uretse dufite ubwoba bw'imvura tuvanywa imvura iratunyagirira umuceri ariko turashima ubuvugizi mwatuvugiye imana iba umugisha none se ko umuntu yaza akani kagacuranura imifuka yari irimo tukayijugunya tugashyiramo indi turi kubona se ko ibyinshi byamenetse hano hanze nk'ubu nyine tupimuje tuzajya twabona umuceri wo kurya ariko utarapimuza ntawo twabona inzara twari tuyifite da mbese ngewe nkubwire ngo naryaga kandi byo ndya biri hano ku kibuga nyakubahwa ahubwo akoze ibintu byiza cyane kagame adukoreye ibintu byiza cyane mani imana imuhezagire kabisa wowe wari wasaruye mu kwa kangahe nasaruye mu kwezi kwa karindwi aha wari uhafite umuceri ungana iki hano hafite imifuka umunani nka magana inani na mirongo itanu ibiro magana inani na mirongo itanu wari utaragurishaho nayo ntaragurisha byari byifashe gute nk'umuhinzi wari ufite umusaruro ungana gutyo nta mukiriya ntabwo byari ikibazo bitewe n'uko amafaranga yarabuze yo gukoresha dore nk'ubu hari aho tutarahinga kubera ikibazo cy'amafaranga ariko ubu rwose ndi kubona bigiye gukemuka nta kibazo kabisa urebye uko bamaze iminsi batujuragiza ubu byahindutse ubu ni ubwa kane ngewe nje ubu nge simvuye n'intuye kamembe ariko ese nimba umuceri twawunitse kabiri mu zuba uwo twanikaga kabiri mu mvura kuki bawujyanaga batazanye umunaniza abo ni bamwe baganiriye na temistokle mutijima bamwe mu bahinzi bo mu bugarama temistokle mutijima uretse kuza kugura uwo muceri n'uwo n'abaturage bavuga ko babyishimiye ikiguzi bagurirwaho cyo cyifashe gite kugeza ubu umuceri bahinga uri mu byiciro bigera kuri eh, bibiri by'ingenzi Eh, ibiciro bagurirwaho rero ni igiciro cyari cyashyizweho na minisiteri eh, y'ubucuruzi n'inganda mu kwezi kwa gatandatu ubwo umuceri wari utangiye kwera ku bwinshi ku kiro kimwe rero cy'umuceri abahinzi bejeje hari umuceri mugufiya uri kugurwa ku mafaranga magana atanu eh, na magana atanu n'amafaranga atanu hakaba umuceri muremure wo uri kugurwa ku mafaranga magana atanu eh, na cumi n'atanu ahanini ni ibyo byiciro bihari ariko hari undi muceri uhingwa n'abahinzi bakeya wo uri kugurwa muri magana arindwi na cumi uwo bakunze kwita basumati wo bawuhinga ku buso bukeya ariko umwinshi muri uyu nguyu wari waraheze hano uragurwa ku giciro kiri hagati ya magana atanu n'atanu ndetse na magana atanu na cumi n'atanu ku biciro byari byashyizweho na minisiteri y'ubucuruzi n'inganda hano mu rwanda kuba igurishwa ry'uyu muceri ritangiye nyuma y'amasaha make gusa atagera kuri mirongo irindwi n'abiri perezida wa repubulika paul kagame agaragaje ko ibi bitabereye eh, mu rwanda hari sano ijambo rya perezida wa repubulika ryaba rifitanye no kuba umuceri w'aba baturage watangiye kugurishwa vuba byanze bikunze venuste isano y'irahari navuga ngo n'uwo mukiriya eh, kuba abonetse huti huti agahita aboneka akaza kugura uyu muceri kuko aha mu kibaya hasanzwe inganda eshanu kandi izo nganda eshanu uko zihari zose zari zizi iby'uwo musaruro uhari arizo zakabaye ziwugura kuko nizo zisanganywe amasezerano n'abahinzi ntizari zarigeze ziwugura Eh, ni ukuvuga ngo ni ikibazo cyari kizwi eh, na perezida yavuze yuko abaminisitiri hafi ya bose bireba bari babizi ariko atangazwa n'uko nta cyakozwe kuba rero nta cyari cyagakozwe none eh, mu minsi itageze kuri itatu eh, uwo mukiriya akaba ahise aboneka birumvikana ko iryo jambo rya perezida hari igitutu eh, ryashyizeho kugira ngo hahite haboneka uyu mukiriya kuko noneho no kuba abonetse agahita ubungubu abapimirwa umuceri barahita bahabwa amafaranga yabo mu gihe ubundi bajyaga bagemura mu nganda bagategereza birumvikana rero iryo jambo ry'umukuru w'igihugu avuga kuri uyu musaruro wangirikiraga aha mu bugarama hari icyo ryakoze cyangwa navuga ngo hari igitutu ryashyize eh, ku nzego kugira ngo zihagurukire iki kibazo kuko nuko- nubwo tuvugana kuri uyu wa mbere ariko abaguzi batangiye kuhagera ejo ku cyumweru nibwo eh, inzego zatangiye kumenyekanisha ngo umuceri wari waraburiwe isoko mu bugarama guhera kuri iki cyumweru uratangira kugurwa Eh, noneho banashyizeho igihe baravuga ngo bitarenze icyumweru kimwe toni eh, zisaga ibihumbi bine zari zisigaye mu bubiko ziraba zamaze kugenda ariko muri ayo mezi atatu yose ashize toni zari zaragiye zari ibihumbi bibiri n'imisago ukumva ni gute toni zisaga ibihumbi bine zigiye ku- kugurwa zigahita zigenda mu cyumweru kimwe mu gihe mu mezi atatu nta na toni ibihumbi bitatu zari zakaguzwe birumvikana rero ko icyo gitutu cy'ijambo ry'umukuru w'igihugu ni cyahanini cyatumye u- u- uyu mukiriya ashakwa akaboneka temistokle mutijima ikabamba mu bugarama ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza ndabashimiye namwe venuste akazi keza tukivuga ku rwanda guverinoma nshya igizwe n'abaminisitiri makumyabiri n'umwe n'abanyamabanga ba leta icyenda irarahira kuri uyu wa mbere abasesenguzi n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi baravuga ko iyi leta ikwiye kuzibanda ku guteza imbere ubukungu no kubonera ibisubizo ubushomeri bwugarije urubyiruko kigali eric bagira ubusa witegereje urutonde rw'abagize guverinoma nshya rukubiye ku itangazo ryasohowe n'ibiro bya minisitiri w'intebe muri manda ya kane ya perezida paul kagame nta maraso mashya adasanzwe yigaragaramo ku isonga haraza bwana eduard ngirente minisitiri w'intebe wanahoze kuri uwo mwanya muri manda y'imyaka irindwi irangiye umwe mu baminisitiri bashya muri iyi guverinoma ni ambasaderi christine nkurikiyinka wagizwe minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo hari kandi bwana prudence sebahizi wagizwe minisitiri w'ubucuruzi n'inganda ni mu gihe bwana richard nyirishema yagizwe minisitiri wa siporo abahoze ari abanyamabanga ba leta muri guverinoma icyuye igihe ntibagarutse muri guverinoma nshya kuko nk'uwari ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko madame sori na nyirahabimana ndetse n'uwari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ibidukikije madamu claudine wera ntaho bagaragara muri guverinoma nshya kandi imyanya bahozemo nta bandi bayigaragaramo bwana kanizuyusi bihira umusesenguzi mu bya politiki n'ubukungu ntabura kugaragaza icyo abona nk'umurimo utoroshye utegereje abagize guverinoma nshya muri manda y'imyaka itanu umurimo udasanzwe utegereje guverinoma ntanayisaba n'icyifuzo cyanjye ni uko yakunda umuturage igiye gukorera abantu bagiyeho nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yabahaye inshingano ngo bakorere abaturage umuturage abe ku isonga niba bakorera ibintu bizagenda neza bakareba ibibazo byabo yatanze urugero rw'umuceri i bugarama wabuze abaguzi mu gihe turimo kurya imiceri iturutse hanze itanameze neza ubu minisitiri ugiyeho ushinzwe ubucuruzi nadahita akemura kiriya kibazo ntacyo yaba akoze kuko mu bindi bihugu iyo hari umusaruro nk'uriya utangiye gupfa ubusa bahagarika n'umusaruro uturuka hanze bakabanza bagakoresha umusaruro wo mu gihugu kugira ngo umuturage amererwe neza n'ubukungu bw'igihugu bumererwe neza ku munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda icyarimwe n'umuyobozi w'ishyaka darufa umurinzi ritaremerwa n'amategeko madamu victoire ngabire umuhoza asanga intero ku butegetsi yagombye kugendana n'ingiro mu nyungu za benshi hari imvugo tumenyereye ishyaka rya fpr ngo ntawuhindura ikipe itsinda ariko turizera ko bazaza bakora ibirenzeho iriya nteruro yo guhora bavuga ngo umuturage ku isonga haba umuturage agahinga imyaka ye ikaborera aho ngo babuze isoko ntabwo ushobora kumubwira ngo abantu barahinga ibihinga umuceri ukabura isoko abanyarwanda bagura umuceri uri hejuru y'igihumbi kandi dufite n'undi uri mubura ntabwo ibyo byerekana imiyoborere mibi iyo rero bavuga ngo umuturage ku isonga hari imiyoborere mibi numva bidahura ubwo rero nkaba nizera ko bazikubita agashyi nibura muri iyi myaka itanu ku cyizere babagiriye bakazakora birushijeho uko bakora uko bakoraga rwose bari bafite amanota mabi kubw'uyu munyapolitiki nawe hari aho asanga hagomba ingufu zidasanzwe mu nyungu za benshi ikibazo cya mbere n'ubushomeri mu rubyiruko dufite urubyiruko rwinshi rufite ubushomeri hari amaraporo anyuranye muri iyi minsi ya commonwealth y'umuryango w'abibumbye wita ku by'umurimo bagaragaza ko dufite urubyiruko rwinshi rw'abashomeri mirongo itatu na gatanu ku ijana ni abantu benshi cyane badafite akazi nabonye no mu gihe perezida wa repubulika yarahiraga muri za komite urubyiruko rw'abavuga ati mukore ibishoboka byose tubona akazi doko ni ikibazo gikomere urubyiruko icya kabiri nyine ni ukuvana igihugu cyacu mu bukene bagahindura aho bashyira amafaranga nibashora amafaranga mu urubyiruko urubyiruko rugashobora kugira imirimo rwikorera bizatuma dushobora kuzamura ubukungu bw'igihugu duhereye hasi bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuri iki cyumweru kiliziya gatolika yashyize ku rwego rw'abahira abapadiri bane biciwe muri teritwari ya fizi mu ntara kivu y'epfo durashize imyaka mirongo itandatu iki cyiciro kibanziriza icyo kugirwa abatagatifu umuhango wabereye mu mujyi wa uvira inkuru irambuye vedaste ngabo uyu muhango witabiriwe n'ibihumbi by'abakirisitu baje baturutse hirya no hino ku isi watangiriye kuri katederali ya Uvira ukomereza kuri place ya Saint Pierre Cardinal Frodoli Ambongo umushumba wa arkidiocese ya Kinshasa akaba n'umukuru wa Kiliziya Gatolika yo muri Kongo aherekejwe n'abepiskopi n'abapadiri babarirwa mu ijana bakirijwe indirimbo zitandukanye zihamya urukundo rw'abo bapadiri bane muri uwo muhango kandi hatanzwe ubuhamya herekanwa amafoto ndetse isanduku yarimo ibisigisigi byabo bahowe imana bitambagizwa imbere y'ibihumbi by'abakirisitu nyuma bijanwa kuruhukirizwa kavimvira ahari kongregasiyo y'abasaveri aba bahowe imana biciwe muri teritwari ya fizi mu ntara ya kivu y'epfo tariki ya mirongo ine n'umunani z'ukwezi kwa cumi na kumwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane mu gihe cy'inyeshamba za murere ni abapadiri bane barimo furere viatori fatini na padiri ruwigi kalala baguye ibaraka na padiri Giovanna Didoni ndetse na Albert Joubert baguye Fizi abo bapadiri bane barimo batariyani batatu n'umukongomani umwe bagaragarije abakirisitu bari bayoboye muri Fizi na Baraka urukundo banga guhunga intambara kandi bari bafite uburyo bwo guhunga baza kwicwa n'inyeshamba za murere zari ziyobowe na Colonel Abed Masanga nk'uko abatangabuhamya babigaragaza bavuga yuko tariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane ahagana saa munani za kumanywa Colonel Abed Masanga yaje ibaraka ategeka Padiri Viatori kurira imodokari ye ya gisirikare aranga yanze aramwica yica na Padiri Luwigi wanze gusiga mugenzi we wari umaze kwicwa nyuma yaho gato kuri uwo munsi abandi bapadiri babiri bari ifizi barishwe kardinali frodoli ambongo wayoboye umuhango yavuze ko uwo wari usanzwe uyoborwa na papa ariko yamusabye kuwuyobora mu izina rye
kiliziya gatolika muri kongo igize abandi bahire bane bashyashya abo biyongeye ku bandi babiri twari dusanzwe tuzi uwa mbere ni marie clementine anuarite n'umuhire isidori matata tuzahora twibuka iteka umuhire anuarite ubu twibuka imyaka mirongo itandatu ishize ubwo yicwaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane uko niko byagenze no kuri aba bahire bashya baharaniye amahoro muri kongo bamwe mu baturage batuye muri buvira basanga uyu muhango wo gushira aba bapadiri bane mu cyiciro cy'abahiri ari ikimenyetso gikomeye kiganisha ku mahoro muri aka karere karangwamo intambara z'imitwe yitwaje ibigwanisho nangoga viviane ni umukristo gatolika wa paruwasi ya nyamyanda muri buvira yari yitabiriye uyu muhango uyu munsi hano buvira dufite umunsi mukuru unejeje cyane kuba tugiye gushyira aba bapadiri bacu iki gikorwa cyo kubashyira mu bahiriwe kubera bazize ubuyobozi bw'imana ntibataye ikanisa bakoreye imana kugeza batanze ubuzima bwabo niyo mpamvu uyu munsi tunezerewe cyane kuri njyewe mbona bishobora kongera amahoro muri aka karere kubera kuko byahujije abantu bose abadepite barahari abakirisitu barahari abafarateri barahari n'abandi bayoboke bose n'aba batumire bacu bahiriwe marishari ntazwe yavuye mu rusenda aza gukurikirana uyu muhango wo kugira aba bahuwe imana bahiri kuri we iyi tariki ntazayibagirwa mu mateka ye nk'umukirisitu gaturika mu gihugu cyane cy'amavukiro cy'u Burundi nta muntu n'umwe arigera ashigwa mu gitabo cy'abahigwe ku bw'uno munsi rero ganje n'amateka mbonye nzobwira n'umwuzukuruza yuko hariho imisa nigeze kwitaba bari kubashyira abiheba imana bapfanye bapfiriye hamwe bishwe bagandaguwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bavuze ko bareye abamayimayi murere mu gihumbi kimwe amajana icyenda mirongo itandatu na kane icyo gisa ni bwavuke mugabo uno munsi mbonye ingene bashyizwe mu gitabo cy'abahigwe kardinali ambongo avuga yuko bitumvikana uburyo nyuma y'imyaka mirongo itandatu ishize amaraso akomeje kumeneka muri iyi diyoseze ya buvira ndetse no mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo asaba ko amaraso y'aba bahire yaba imbuto z'amahoro muri aka karere kamaze imyaka myinshi mu ntambara
twese hamwe twirengagiza ibidutandukanya ahubwo duharanira amahoro n'umutekano bizatugeza ku majyambere arambye nitubigenza dutyo tuzaba duhaye icyubahiro aba bahire bacu nabo baharaniye amahoro iyo kandi izaba inzira imwe irambye yo gutanga icyubahiro ndetse no kwigisha urubyiruko rw'ahazaza uburyo bwo gushakisha amahoro bitanyuze mu ntambara muri repubulika ya demokarasi ya kongo umuhango wo gushyira abahowe imana muri iki cyiciro cy'abahiri ubaye ku nshuro ya kabiri kuko uwa mbere wabaye tariki ya cumi na gatanu z'ukwezi k'umunani umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo urunani na gatanu i Kinshasa uyobowe na papa jean paul de n'uyu nawo ubaye tariki ya cumi n'umunani z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane uyobowe na kardinali flodoli ambongo uyu muhango ntiwabereye aho aba bapadiri biciwe ibaraka no muri fizi bitewe n'uko hari ikibazo cy'imihanda ndetse n'umutekano muke vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
mu rubuga rw'imikino mu burundi muri basketball abakinnyi b'abanyamahanga bariyongera cyane naho umupira w'amaguru nta cyizere cyo gukomeza mu marushanwa ya afurika ku makipe ya rukinzo na vitalo desiratungimana mu nkino za mbere kuri iyo migwi yaserukiye burundi mu nkino za afurika nta n'umwe washoboye gutahukana intsinzi rukinzo yakinye na hosit sport club yo muri somaliya niyo twavuga ko yagerageje kuko yanganije n'uwo mugwi ubusa ku bundi umenyereza wa rukinzo mibura Abubakar afise icyizere mbere ko mu rukino rwo kuwa mirongo ibiri na kane za kuno kwezi intsinzi ishobora kuboneka icyizere kirahari kuko ntitwatsinzwe ari ubusa ku bundi biba bigishoboka ko iyo dutsindwa niho byatugora kujya kurondera igitsinde no kongeramo ikindi ariko ari ubusa ku bundi turafise tuvuga chance ko dushobora kubatsinda abakunzi ba rukinzo nababwira yuko igihugu cya somali cyateye imbere muri bupira kuko urabye na maci ya mbere umugwi wa somali watsinze umugwi wa jibuti bisobanura yuko bariko barategura somali ko bategura kandi umva nababwira ko barindire kandi mushyire umutima hamwe imana ibishatse ku munsi wa kane izubakuramo vitaro yoyo ntiyakije imbere ya young africans uwo mugwi wo mu burundi watsinzwe ibitsindo bine ku busa ivyerekana ko naho hagisigaye urukino rumwe ivya vitaro bisa n'ivyarangiye naho vitaro mu kibuga atacavuyemwo umuvugizi w'uwo mugwi amenyesha ko inyuma y'ikibuga bahigiye vyinshi mu gihugu bucuta arsene yemeza ko kimaze kubasiga mu iterambere ry'umupira w'amaguru icyo tuje twize muri tanzania ni uko tuvuye mu gihugu cy'umupira aho abantu bose iyo bari hari urukino nta kindi baganira atari urwo rukino nyine haba mu bato cyangwa mu bakuru rero ntibyizanye kuko umupira waho muri tanzania urimo amafaranga menshi cyane muri abo bakunzi bena cyane cyane bafatanya ibikorwa bituma umugwi ushobora kugura abakinnyi bakomakomeye nabo bakaca bamenyekanisha uwo mugwi muri afurika nzima kuko nk'umugwi nka yanga na simba igera kure cyane mu mahiganwa nyafurika rero twe muri vitaro twize ibintu byinshi cyane twizera ko tugiye kubigerageza iwacu kandi nta nkeka ko tuzongera kwisubiza ikibanza twahoranye aho vitaro yakina inkino za nyuma muri afurika nzima muri basketball naho kuri w'imana hari hitezwe urukino rukomeye cyane hagati ya dinamo n'unani mu nkino zo gusubiriza mu ihiganwa ry'uburundi urwo rukino rwari rutekanijwe isaha icenda ariko kuva mu gatondo abakunzi b'iyo migwi bari bazindukiye ku kibuga kugira ntibabure aho barabira urwo rukino na rirya ikibuga cyo mu bushikiranganji bw'inkino atari kinini naho rero izo nkino za basketball zimaze imyaka itatu zitabirwa n'abantu isinzi abahinga muri izo nkino barafise impungenge kuri kazoza kugwaruka bwo mu burundi gatabazi cristal bamwe mu bamenyereza bamaze imyaka myinshi muri ako kazi akaba afise n'ishuri ryigisha abana bakiri bato amenyesha ko kubona hari abanyamahanga bakomeye baza mu ihiganwa ry'uburundi bifasha ugwaruka kuronka abo bigira ko ariko ibitigiri vy'abo banyamahanga bitagabanijwe ingaruka mbi ngo zizoba nyinshi desire imana kigali ijwi ry'amerika amakuru ya siporo tuyakomereze mu rwanda aribanda kuri basketball no koga jean claude munyandinda kuwa gatanu mu nzu y'imikino ya beka arena i remera habereye imikino ibiri yatanze icyerekezo cy'uko amakipe akurikirana ku rutonde rw'agateganyo umukino watangiye saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ikipe ya reg basketball club yatsinze espoir basketball club amanota mirongo icyenda n'atatu kuri mirongo irindwi na rimwe uku gutsindwa kwa espoir basketball club kwatumye itakaza amahirwe yo gukina imikino ya kamarampaka umwanya mwanya wa kane wahise wifatirwa n'ikipe ya kaminuza ya Kepler. Amakipe y'ibishyitsi ariyo APR Basketball Club na Patriote Basketball Club yahuriye mu mukino w'indyankurye watangiye saa mbiri n'igice z'ijoro. Ni umukino waranzwe n'ishyaka ryinshi ku mpande zombi. Ikipe ya Patriote Basketball Club niyo yegukanye intsinzi y'amanota mirongo irindwi n'arindwi kuri mirongo irindwi ya APR Basketball Club. Abakinnyi b'imena ba Patriote Basketball Club barimo William Perry, Dieudonné Ndizeye, Stefan Branch na Steve Hagumintwari bagize uruhare rukomeye mu gutsinda uyu mukino. ku ruhande rwa APR Basketball Club Aliou Diarra, Isaiah Miller na Axel Mpoyo bari bakoze iyo bwabaga ariko birangira akagozi gacitse. Gutsinda uyu mukino kwa Patriot Basketball Club byahise bituma yicara ku mwanya wa mbere ku rutonde rwa shampiyona y'umukino wa basketball mu cyiciro cya mbere mu Rwanda ku makipe y'abagabo. Ku mwanya wa kabiri hari ikipe ya APR Basketball Club naho iya gatatu ni Reg Basketball Club. Ikipe ya kane ni Kaminuza ya Kepler. Aya makipe ane niyo azaseruka mu mikino ya Kamarampaka Playoff iteganyijwe mu kwezi gutaha kwa cyenda. ikipe ya mbere izahura n'iya kane naho iya kabiri ikazakina n'ikipe ya gatatu tunyarukiye mu mukino wo koga ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino mu rwanda bumaze gutangaza ibyagezweho mu myaka ine ya manda irangiye mu cyumweru gishize umuyobozi w'iri shyirahamwe pamela agira imbabazi yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru rya siporo avuga ko hari byinshi byakozwe na komite nyobozi abereye ku isonga mu byagezweho muri iyi manda irangiye harimo kongera umubare w'amarushanwa kuzamura urwego rw'abatoza abasifuzi n'abanyamakuru hifashishijwe amahugurwa gira imbabazi akomeza asobanura ko ibi byatumye ubushobozi bw'abakinnyi nabwo bwiyongera barushaho kwitwara neza no mu marushanwa mpuzamahanga uyu muyobozi avuga ko nubwo umushinga wo kubaka pisine mpuzamahanga utarashyirwa mu bikorwa ngo hari icyizere ko mu minsi iri imbere uwo mushinga uzatangizwa swimming iracyafite imbogamizi ya access yayo kuko irahenze ugereranyije n'andi masiporo niyo mpamvu twashyizemo imbaraga cyane yo kureba ko byibuze tugira iyacu republic aho buri munyarwanda ufite impano impano ufite inyota yo kumenya siporo azajya agira akisesi ni n'uburyo bwo kugira ngo siporo izamuke icyo navuga rero muri make ni uko hari icyizere ko izaza urebye ibiganiro byabaye purani preparation aho zigeze ni mu myaka iri imbere izaba ihari komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'umukino wo koga mu rwanda icyuye igihe igizwe n'abantu batanu jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi du ukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ababiri bashyize hamwe baruta umunani barasana umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana